na adventist world radio voice of hope. my people i greet you now. i welcome una come today program how una dey for yonder we don come today special program wey we dey do for husband and wife dem today na we dey do our second family program and for this one na the wife dem dey talk wetin dem see for marriage and how dem want make e be so today the message wey dem carry come na how we go take keep the marriage together how the marriage go take reach evening wetin and wetin husband and wife suppose to do for each other wey marriage no go scatter abeg make we put ear make we hear the sweet message wey dey come for all the husband and wife dem today now when we talk that one finish we go hear the word of god the mind of christ number five for inside na pastor augustine akaine dey bring come give us you know say since we enter the week na pastor augustine don dey tell us the kind mind wey jesus get wey jesus want make we get the mind wey no dey carry body go up the mind wey no dey think bad thing e don tell us plenty things so today go tell us new thing again for inside the mind of christ wey we go learn put for our own mind the song wey we go take end the program say consecrated one That one na person wey don give jesus im life wey tell himself say na only as jesus want make he waka na im go waka na im dem dey call consecrated one i pray make all of us wey go hear today program make we bring ourselves come that place where we go give jesus our life kpatakpata and we go waka only as jesus want make we waka my name na josephine o and i pray say today program go bless you in jesus name amen. my people i salute una i especially salute all the husband and wife dem wey dey hear me now the husband wey get only one wife and he and that him wife dey don dey together since and dem still dey i salute una i salute una especially o because today na so so marriage na im dey scatter e no get any marriage today wey no get wahala wahala plenty so tey some man now dem dey change wife like say na trouser dem dey change some woman sef dem dey change husband like say na wrapper dem dey change so if you dey there dey hear me now and inside all this wahala wey we dey see for marriage you and your husband still dey together you and your wife still dey together i salute una well well i pray say the god wey keep una come reach today so he go keep una go reach the end of life This na our second family program the one wey we as wife dey put mouth dey take talk for the matter of marriage my name na josephine and before we go enter our matter today make we pray our papa wey dey for heaven we thank you we bless you well well for this time wey you bring us come so as we dey wan talk this our marriage matter papa abeg help us make we talk am well make e be blessing for everybody wey go hear us in jesus name amen for this life wey we come so na god o na him say make we marry and god plan be say when we marry we and our wife we and our husband we go stay so tey go reach the evening of life the way wey we go take fit reach that evening na be the matter wey we wan talk for inside today program we call our matter today blindness in marriage that one come mean say any person wey dey for marriage is supposed to blind some kind blind e suppose to be person wey no go dey see some kind thing now when we talk say person blind we dey talk say the person e no dey see people wey dey stay with people wey blind dem know the kind wahala wey dem dey get even the person wey blind himself e no dey happy with himself so wetin go come make us dey talk say inside marriage we suppose to blind some kind blind e get story wey i wan tell you today e get dis husband and wife dem don marry pass thirty years o inside di thirty years wey dem don marry so dem don born pikin di pikin dem don big dem don go marry na so di wife dey take care of di house dey clean house dey make bed dey do everything before di husband come retire di husband go comot for money go work wen e come back im house clean e go see hot food shop the woman dey take care of everything now wey the man don retire the too dey for house one morning the man confess him wife wake when he wake he come stroke, say make him go buy akara and akamu come when dem go chop for that morning when he go come back he see say him wife don get up the wife dey for parlour he sit down dem come greet each other the man come give the wife the akara and akamu make he go arrange am make dem chop When he come go their room say make e kuku baff before im go come chop He come see say the bed wey he and im wife sleep put When im wife for be the last person to get up the wife no make the bed when he get up this thing come make the man belle turn Now im mash come ground Now he start to dey shout for im wife wetin go make you no make bed when you get up wetin go make you dey do things anyhow for the house na so he come dey talk plenty things na the wife talk say e sorry that day the house no come balance again na for evening na the woman come ask im husband say na because of the bed wey i no make as i get up na im bring all the trouble no be me don dey make bed for this house since we marry when the woman come talk the man true true come see say wetin im do no good He come tell im wife say e sorry the man come remember say all the time wey e dey work since na this woman dey take care of everything for the house why e be say this small thing today wan bring trouble come i no need to tell you say na devil na enter inside that house that day but wetin important for inside this story wey i tell you so be say if the man no look that bed like big thing devil for no see chance take enter the house that morning many of us for inside marriage we no dey remember yesterday we no dey remember where we for dey waka come and because we no dey remember that side anything wey we see today we go take am talk anyhow this thing no be only man o woman get am for inside e get some woman now your husband no get work now but the time when e get work that time e dey put money down for everything even maggi you go collect maggi money for your now when you no come get so you no let the man get peace of mind you no fit turn blind eye to im condition today so you dey talk and the talk dem be like shukushuku for the man body e be like when blind person dey your house and because you know say e no fit enter kitchen cook for himself you no go gree cook for am because you know say e no fit waka for one place go the other place you no go gree take am waka so the man head go dey pain am before you know the man don get high blood pressure before you know the man don die as he dey do for man na so e be for woman body some man now as una take eye see say una wife don dey old im body no be as e be before the things wey e dey get power for before e no dey fit do am again na so so complain una go dey complain una dey forget say na this woman na don suffer with una una no fit turn blind eye for the condition wey e dey now before we know una don change am as una dey change trouser una don go carry new wife wey be twenty years and una be fifty years na be the blindness wey i say make e dey for inside marriage no dey look di small small thing dem for today dey forget yesterday something wey you know say this person e don dey do this thing for you since mistake wey e go make today why you no fit turn your eye comot any person wey e no fit turn im eye comot for small small mistake for marriage e no plan to reach evening for dat marriage o oh. so abeg ask yourself wetin be di thing wey dey cause wahala for inside dat your marriage now wetin be di thing wey dey happen wey make you dey compare your husband or you dey compare your wife to di one wey dey for outside wey you no even know as di person be for inside house no be something wey you fit turn your eye comot no be something wey you go fit blind put all the blind people wey we read for bible wey dem blind and dem know say dem go like to see na jesus dem go meet we remember the story of blind bartimaeus for inside the book of mark chapter 10 as blind bartimaeus like to see na e begin shout say make jesus come open e eye for am people try to stop am e no gree e comot all im cloth e pursue jesus when jesus come stop for am wetin you want e say e wan see for inside that your marriage you don cry go meet jesus for that thing wey dey shook you inside if na work you no get as man you don cry go meet jesus make e open door for you if na lazy you lazy as wife or e get something wey you dey do as wife wey dey make your husband dey vex you don cry go meet jesus make he comot am for your body This program today na to encourage you o anything wey be shukuchuku for the marriage abeg carry am go give jesus just as jesus open blind bartimaeus eye jesus e go help you comot that shukushuku for inside the marriage so that una two go fit reach evening my brother my sister i no go talk today on pastor when we come next week we go still look another part of this blindness for the marriage o oh, so that we go fit reach evening for inside this marriage i pray may god help you and may god help me too make our marriage stand gidigba so that when jesus come we go get better story to talk for inside that kingdom when e dey carry us go. So may God keep you until you hear my voice next week. In Jesus' name, amen. So my people, I thank all of una wey hear the matter today for inside this our family talk. True true, any husband and wife when e no fit blind to small small things dem wey the husband or the wife dey do wey dey make belle turn am e no plan to stay reach evening for the marriage e no get any person wey perfect o as all of us dey here so we must get small small things wey we dey do wey go make belle turn the other person teeth and tongue dey the same mouth dem dey quarrel dem dey see something for each other wey dem no like na dey make teeth dey bite tongue sometimes so you sef look inside that your marriage remember say the road wey una don dey waka dey for come e long o no throway all the years of yesterday because of small thing today no throw am because you see one small girl for outside or because you see one small boy for outside now wey these yahoo boys dey full everywhere now na people wife now dem dey carry take for their hand with money no foolish like that o oh, my sister no foolish like that, o oh my broda abeg make we put our body for one place make we remember say the bird in hand e better pass ten wey dey bush wey you never catch i pray make god help all of us make our marriage reach evening in jesus name now make i give you telephone number for here if you go like to call me talk for inside this matter you fit call me with this number or send me your text message or whatsapp message Our address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awro nigeria at yahoo.com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now the time wey we go take hear the word of god don reach we say the mind of jesus christ na be the message wey pastor augustine akaine dey bring come give us today as you dey open your heart i pray say you go learn something new for inside this word of god wey go make your own mind resemble jesus own. Hear the voice of the Lord, hear his voice. I bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Today, now, our brother, Pastor Augustine Akaine, they bring on this message. Hope it day well with Tuna, your family, the children. I believe, say God, they lead us, they protect us, and continue to protect us. Before we start today, make we pray. Our Papa we day for heaven. Time don't come, we'll go hear your word. Papa, speak to us. In Jesus' name, amen. amen. Today, we want to continue with the mind of Christ. The mind of Christ. And our text now from Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 now really describe waiting me make we get the mind of Christ. We don't see how the mind of this world be, where Bible talk, how the good mind go be. Now we want to see the mind of Christ as we continue. Now, if you read Philippians chapter 2, verse 5, it can tell us, say, make the mind of Christ day with us, wetin be the mind of christ we see say the mind of christ is the humble Now, waiting verse 5 they tell us and jesus go be our example why we want jesus to be our example if you read hebrew chapter 12 verse 2 he can tell us say "Mook we look unto jesus why we go look unto jesus because he can tell us say na be the author and the finisher of our faith wetin you they look to my friend your friend. Now the celebrities have been uh, people they get money. You they look to your native daughter, We give you power, We give you charm, where they put for your body, where they put for your cloth. Bible say those ones go fail us. But Bible can they tell us, say, make we look to Jesus. Now be the author, now be the beginning, now be the finisher of our faith. He said, because of the joy where they put before Jesus Christ, in call withstand the cross. He forget the shame, and God come make and sit down for the throne of God. Now, why it go be our example? See, because of our own salvation, because we go they save. The suffer way suffer, he tram away. He no care about the suffer. That's why he will be God, will be the ruler of the universe. He create this world bible can tell us say in verse 6 of that philippians chapter 2 he they in form of god but in no counter as thief to be equal with god in no counter as robbery Now what the bible talk with that to be equal with god he can't do He can't come to this world just imagine christ will create us He can't be part of us Now wetin say make we get the mind so no matter what you don't attain for this life, you go humble yourself because Jesus now be the creator of this world, but he can't come down. He can't reduce himself. No wonder say, Mook will get the mind of Christ. In verse 7 of that Philippians chapter 2, but him no can get reputation. Say when we look him, he come take the form of a servant. How many presidents, kings for this world go come down say dem wan serve their servant They no dey christ we be the king of the universe can't come can't serve as servant That was why peter during the time wey dem wan take the last supper when jesus christ carry bucket they wash their feet peter say no way you wey be king how you go wash my feet na jesus christ say ah if i no wash your feet you no get anything to do with me make we see humility today people wan make people dey serve them people wan make people dey worship them but christ wey deserve our worship He comot from heaven He come dey serve us come wash our feet He come die on the cross of calvary Oyibo court tell us say na humiliation. In other words, disgrace. What a disgrace. But Isaiah can't tell us. In Isaiah chapter 53 from verse 4, he say, Surely he carry our grief. He can't carry our sorrow. Though we no put our eye on now, we no show say he do anything. God can afflict him. Bible can tell us say, he the wound am because of our sin. The bruiser because of our iniquity. He said, the pain, the judgment of peace come day upon him, And Bible can tell us, say, as the day flog him. now we can't get healing. If you read Isaiah chapter 53, verse 5. So many of us will be like sheep where they go astray. Everyone turn in way, but the Lord come put our iniquity upon Jesus Christ. In verse 7, the Bible can say, the oppressor, the afflictor, he no open him mouth. Just think of when the Roman soldiers, they whip him. They put the crown of tongue for his head, they bleed. He no open him mouth. Why He they do that suffering? Now because of me and you. Because we don't sin. Because we don't turn away. So that we no go face condemnation. So that he go save us. The Bible can't tell us, say, ah, even a grave now with the wicked. If you read verse 9, a grave, not even with the righteous, with the wicked in this world. God can't tell us, say, Hmm, for by grace now would they save. Second Corinthians chapter 8, verse 9 can tell us, say, we know say now the grace of God, now we can't they rich. Though him they rich, it can't become poor because of us, because of you. Just think of it, my brother and my sister. This man, where the same we get the same mind with him. He humble himself. Him be the king of the universe. He can come, die for us, pass through different pain. Bible say he was rejected because of you. And he say, make we get that same mind. See person will be king, he can't be servant. Some of us who no one serve, God they tell us say the mind of Christ not to serve. The mind of Christ not to be humble. No matter where you be in this world, get the mind of Christ, that humility. The Bible say Jesus Christ, he become poor so that me and you go they rich in the kingdom of God. So, friends, which mind they in you? Who you they look up to? Bible tell us say we look to Jesus Christ if we look to Jesus Christ, if we look to Jesus Christ, we will be saved. Friends, I encourage you get the mind of Christ. And how will take get that mind of Christ? In Revelation chapter 3, I knock the door of your heart. If you ask and make it come, it will come in. And if it come in, it will come eat with you. As you they pray for the Holy Spirit every day, you go get that mind he go give you that mind of humility i pray that god will give us the mind of humility the mind of christ in jesus name amen our papa wey there for heaven give us the mind of christ in jesus name amen. my people, na here na we end today program i thank all of una wey lis ten to the program today may god bless una well well god go help us bless pastor augustine Akane too as he don stand by throughout this week dey show us different things wey we go fit learn for inside the life of jesus christ when our mind go take fit be like jesus own we don hear now say make we bring our body come down make we humble jesus christ wey be god only he come turn to human being He come come this world no be only say he come the world sef He come turn to person wey human being wey he create dey slap dey spit for e face He no talk so tey dem come carry am go cross dem come nail am He no talk He no even curse dem He come even pray for dem say make god forgive dem na that kind mind na god want make we get jesus christ He no carry body go up any day when judas don sell am finish the soldier dem even hard dem to know how dem go take know jesus na judas come say una no worry when una come i go kiss am una go know say na him why e be like that because jesus e no dey sit down for chair wey big pass the one wey him disciples sit down put him own dress e no big pass their own e no fine pass their own when you even see am with the disciple you no fit talk say na this be jesus na this be peter na him make judas get to kiss am for them to fit know say na this be the jesus you wey dey there you dey do like that abi because you be leader for church now everybody must put their head down when you dey come now pastor share must big pass all the other people share for the altar so that we go know say na pastor share jesus no do all those things then. when we dey do am we dey show say we no resemble jesus my prayer na say as we don hear all these plenty things about the mind of christ make we sef learn to resemble jesus so that people go dey see jesus for inside us we no talk am pass o. So, tomorrow na another day wey we go come with another program remember to join us until that time we pray say god go bless you and keep you in jesus name amen. our address na awr studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na AWRO Studio Annex, P.O. Box eighty 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na three eight five. Make I take am again Zero zero nine six six six four five three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.